iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwibe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki umunani y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federika nkurikije
ubutungane bwaratabwe gukora ni kujya nyine mu bisanzwe nyine ubutungane bukora ubutungane buhera he buhera hariya muri polise kuri uriya agira ankete kuri uriya afata uriya muntu yakoze icyaha agatohoza uyu ni Aimé laurentine kanyana umushikiranganji w'uburundi ajejwe utungane avuga kwitohozwa ry'ababikira b'abatariyanokazi bagandaguwe mu myaka ibiri iheze iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye ibitero vya grenade muri komine kagege mu ntara ya kirundo hamwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe kwandika no gusoma turayigaruka ko mu kanya kari imbere haraheze imyaka ibiri ababikira batatu b'abatariyanokazi biciwe muri paruwasi gido maria comforti mu kamenge mu buraruko bw'isahara ca bujumbura yamara gushika ubu urubanza rw'abikekwa ko babagandaguye ntirurashirwa mu ntahe icese ni inkuru ya mugenzi wacu yaroje wiri kaneza ababikira babiri ba mbere bishwe ku muhingamo nk'igihe cy'isaha cumi ku itariki yandwi ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ni mama rucia purici w'imyaka mirongo irindwi n'itanu na olga hasheti w'imyaka mirongo umunani n'itatu uko ari babiri bishwe bakerewe amazosi ababagandaguye babasanze mu byumba baruhutse umubikira wa gatatu ariwe mama bernadette w'imyaka mirongo irindwi n'icenda nawe yishwe mu ijoro ryo kuri iyo tariki nyene hari kuba imana ushira uwa mbere uwo yaciwe umutwe mu mushuhira bakigandagurwa igipolisi cy'u Burundi cerekanye umusore cemeza ko agwaye mu mutwe kivuga ko yiyemereye ko ari we yabishe Elmenajide hari menshi niwe yavugiye igipolisi ico gihe yavuze n'agashinyaguro kenshi ati narabagiriye ivyamfura mbi nongera ndabica ati n'abanyamahanga bambera mwitongo nategeza kubica mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka umwe mu bantu bishikanye ku nzego z'umutekano yahora ari mu bawuhungabanya yiyemereye nawe ko ari mu bakoze ubwo bwicanyi uwo musore yagirije Alexis Nduhije atwara umugambwe wa MSD uri mu itavuga rumwe na leta ko ari nyuma y'ubwo bwicanyi kucerekeye ico ababikira ndimwo twebwe twabishe bivuye kuri Alexis Nduhije kugira twambike iceyi ubutegetsi buri ku gihugu bakitwigisha kugira tuje muri iyo misu batubwira yuko hagize ico dukora mu banyamahanga amahanga amakungu azohaguruka bakatubisobanura yuko bajya babikira aribo batwara imiti ikiriba ondes hari imbonerakure ziriko zirigira imyimenyerezo ya gisirikare uwo yiyemereye icaha yaciye akingirwa n'iperereza ry'u Burundi umushinjwamanza Fabien Segatwa asigura ko amaperereza yo ku isi yemerewe gukora bene uko urwego rw'iperereza rurafise ingene rutohoza amakuru kugira ngo bamenye ibintu vyabaye muri ico gihugu nka bijya bintu vyabikiraho byo turabizi ngene vyagenze ntibokwemera yuko ari bo benyene bavyutse mu gitondo bakiyumvira ngo tubagiye kwica ababikira n'umugambi bafatanije n'abandi uwo mugambi rero bategerezwa kwerekana neza abo bafadikanije nyamba rero muri perereza bakirondera abo bandi ivyo birashoboka birashoboka yuko bavuga bati reka kubapfunga reka tubanze tumenye ukuri kose ariko uko biri kose abantu bene abo bategerezwa gushengezwa mu butungane ibihano botekanirijwe nivyo biheza bigahindurwa kubera baba biyemangiye icaha nk'uko bibandanya bivugwa na metre segatwa iyo yaba yategerezwa guhanishwa umunyoro w'uguherayo bamucira umunyororo utarenza imyaka mirongo ibiri yaba yari umuntu yategerezwa guhanishwa umunyororo ngo tuvuge w'imyaka cumi cyangwa mirongo ibiri baca bamucira igice cy'uwo munyororo akajya nk'imyaka cumi cyangwa itanu ibyo biva kuri sentare iraba y'uko igihano bamuciriye kingana n'ikibi yakoze mugabo hakagira rero ingabanya gihano c'uko yiyemereye icaha atarinze kugora sentare kuba ari icaha gikomeye na parike nkuru ya Republika y'u Burundi iravyemera Agnes Bangiricenge umuvugizi w'iyo parike yabivuze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho umumenyesha makuru Bob Rugurika yafungwa yagirizwa ko yavugishije kuri radio RP Atwara umuntu yiyemangiye ko ari we yishe abo babikira umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yashaka kumenyesha abarundi n'amakungu ko umuntu yavugiye ku iradiyo ijwi ry'abanyagihugu yemanze kuba yarakoze icaha gifise uburemere budasanzwe umushikirizamanza kizigenza akaba adatahura inyungu bobo rugurika afise mu kudashikiriza ubutungane inkozi y'ikibi nk'iyo umushikiranganje w'ubutungane nawe amenyesha ko ubutungane buticaye emero hantine kanyana anasigura ko atakintu na kimwe kidasanzwe kirimwo kubona biyemangiye icaha batarashengezwa muri za sentare ubutungane bwaratabwe gukora ni kujya nyine mu bisanzwe nyine ubutungane bukora ubutungane buhera he buhera hariya muri polise kuri uriya agira ankete kuri uriya afata uriya muntu yakoze icyaha agatohoza gushika sentare nyahinyuzwa itoheze iheraheze iyo dosiye gushika ubu parike nkuru ya repubulika y'u Burundi yemeza ko ikiri kiregeranya amatohoza umuvugizi wayo Agnes Bangiricenge yabwijwe rya Amerika ko amatohoza amaze kurangira ariho dosiye izoheza ikajanwa muri sentare mu nta HS kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe abanyamahanga bamaze kwicirwa ku butaka bw'u Burundi barenga cumi abihebeye imana muri bo ni batandatu ababikira batanu na musenyeri Mikael Aidan Kurutine yari intumwa ya papa mu Burundi hatibagiwe Kassim Anlan yaserukiye ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS Eloge buri neza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eloge umuntu umwe yarakomeretse utuzu tubiri two kudandarizamwo turasha turatokombera kubera grenade yatewe muri kamwe muri utwo tuzu bita kiyosike ivyo vyabaye ku mugoroba ku munsi wa gatatu ku mutumba kagige muri komine busoni ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
umuntu umwe yakomeretse bisanzwe utuzu tubiri tw'ubudandarizo bita kiyosike n'ibicuruzwa vyahiye nivyo buramatari w'intara kirundo merikiro na nkahomba yabwiye ijwi rya amerika ko vyononekariye ahatewe gerenade hari ngihe c'isaha imwe ku mugoroba w'ubu wa gatatu ku mutumba wa kagege muri komine busoni uwakomeretse azwi ku izina rya rashidi nanari yemeza ko uwateye gerenade yamubonye atumbereza kuri we kandi ko yari kumwe n'abandi ndiko ndarora amahera ibihumbi amajana atatu n'itanu bene kurangura umuceri ibiro magana abiri nibagera ibiro magana atatu nabujya ngize ndugara aca haza umuhungu witwa nzovu acaragiye riki acaratera gerenade biri kumwe n'umuhungu witwa nuzenya bitega amatwi na mwene wabo ndaye nangize ndabona nyine ko rwansakiriye burya naragurutse rucanira mu ibarabara tukacanura kwa muganga iyo grenade bayiteye iwanje ni kiyosike n'inzu zibiri zarahiye inzu y'iwanje niyo muntu twadandareza hamwe nayo yarahiye aho twashika ahatewe iyo gerenade hari abantu benshi baje gutamarira ivyaraye bibaye bati birarenze ibintu twobyakira gute ubona ari ubwicaye tubyakiriye nabi kabisa
ibintu byakira neza n'ukuri mfashe ubanga yego aho hepfo na gikoni uwayiteye ni wenze bambe uwo bayiteye aha ni nabi kweri bi bishwe banze bimeze nabi nyine mbonye ibyahiye byinshi yarahombye baramugiriye nabi uwo rashid avuga ko yashoboye kumenya niwe yafashwe ku mvo z'amatohoza n'igipolisi buramatari w'intara ya kirundo avuga ko yafatanwe n'iyindi gerenade mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimwo gerenade yaratewe n'abantu batamenyekanye hafi y'iyo nzu yaraye itewemwo iyindi uwo yaraye akomeretse avuga ko naho uwafashwe uno munsi atari yavuzwe ngo afatwe mu bandi ico gihe yagumye amwikeka ico gihe hakomeretse abantu batatu bariko bararengana uwo yaraye akomerekejwe niyo yaraye itewe avuga ko ata kintu kiboneka bapfa n'uwo yafashwe ntacyo nta kimwe twapfa gusa nuko yigisha hejuru ngo namutegetse byonyine ate iryo gerenade byonyine nta bindi no mu bucuruzi bwawe
ejo bundi yaraje anyugaza n'ikiyosike ya mbere yo mu marembo umva bibaye bwa gatatu ambwira ngo sindi umuntu wo kudandaza inzovu nshaka tundi ikiyosike yanjye yaruzemo ibintu aca yongera aca agira iki aca mvuza amahera yose acamo n'ishaka babara nubwo uwo yakomeretse yemeza ko atakintu kiboneka bapfa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko harimo ibintu byo gusharikana niko aranasaba gushumbushwa ku byiwe byahiriye mu nzu ariko ntibisigura ko ugusha kwabyo abibuzemo uruhara mu maso y'abategetsi bagize amatohoza ni mu gihe buramatari w'intara kirundo yabwijwe rya amerika ko umuriro wadugijwe n'igitoro ca risasi kidandazwa kuri magendu cyari kibitswe ahadandariza uwo yakomeretse ni mu gihe kandi urudandazwa rw'igitoro ca magendu rubujijwe ariko rugakomeza rwibonekeza mu ntara ya kirundo buramatari agasaba abarukora kuvavanura nago yamara igitoro kibandanya kiba umuzi wibuye mu ntara ya kirundo no kuri ubu wa kane umurongo wari muremure cyane kuri sitasiyo imwe yo mu gisagara cya kirundo aho cyari cyabonetse inyuma y'indwi zirenga zitatu atagitoro cya risasi kiboneka ku masitasiyo ane yo mu gisagara cya kirundo ikindi merikiyoro na nkwahomba aramutswa intara ya kirundo asaba abo arongoye ni ukwikura ko ibigwanisho bicira umuriro ku babitunze batabifitiye uruhusha uwo mutware yibutsa ko gutunga ikigwanisho gicira umuriro utabifitiye uruhusha bihanwa n'amategeko mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
uko umwaka utashe itariki umunani y'ukwezi kw'icyenda amakungu arahimbaza umunsi wahariwe ugusoma no kwandika mu ntumbero yo guhimiriza urwaruka ruba ku nkengera y'ikiyaga tanganyika kuja mu ishuri ishyirahamwe ry'abarobyi mu burundi ryarafashe ingingo ibuza abadashikana imyaka cumi n'umunani kuroba ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse
mu turere turi ku nkengero z'ikiyaga tanganyika mu ntara zo hagati mu gihugu urwaruka ruhurumbiye cyane cyane ikiyaga gusumba amashuri aha tuvuga intara za rumunge na makamba zihereye ku nkengero z'ikiyaga tanganyika mu ntoki gihugu cy'u burundi ikiyaga tanganyika muri rusange nticyaba ku nkengero zacu bisumamwo ahari ibirindiro by'abarobyi amakuru adopesha muri faransa niho bisumamwo mu kiyaga cya tanganyika usanga bagandagaje muri bo harimo abarobyi abikorezi y'ibyarobwe abadandaza amafi y'indagara hamwe n'abadandaza ibyo kurya bihiye muri iyo migwi yose bisumamwo ugaruka n'abana bibasigwa inyuma amakuru dukora ku nkengero z'ikiyaga tanganyika muri komine nyanzarake mu ntara y'amakamba zone mukungu aricyo kirindiro cy'abarobyi amenyesha ko abarobyi bahakorera batize kandi ko n'abaciye ku ntebe y'ishure bayashirije hagati babona yuko ikirobyi kirimo amahera menshi abarobyi barakunda abana cyane abana bakigira abarobyi abarobyi bakabaha izo mboga bakabagaburira cyane cyane rero abana bahurumbira ko abarobyi babagaburira ibyaha bivugwa n'ibyo yuko abana kenshi bo ku nkengero z'ikiyaga batiga ibyo ni byo ku buryo bashobora guta amashuri bakaza guhurumbira icyo kiyaga ko babona izo mboga bagomba ko boza baronka amafaranga ku munsi ku munsi aya makuru aremezwa n'abahurikiye mu nigo barobyi mu burundi yamara ku bwabo ikibanza cy'umwana ntikiri mu kiyaga tanganyika nyabuna kiri ku ntebe y'ishure nacyo cyatumye afata ingingo yo guhimiriza abana kujya ku ishure uyu bamwita marike ari mu mugoba acungera ikirindiro cy'abarobyi ari wo mweha muri komine nyanzarake zone mukungu intara y'amakamba inabagejejwe imigambi y'iterambere kuri uyu mweha bafashe ihangiro ryo kubuza abana kugenda kuroba badakwije imyaka cumi n'umunani fata n'irindi hangiro ryo kubuza abana kugenda kunobera imboga kugira ngo bijukire kwiga ishuri bamenye gusoma no kwandika byavuye kuko twabona abana bari ko barata ishuri ku bwinshi duca tubona ko byohava bituzanira ingaruka mbi kuguma bagenda guhurumbira ikiyaga cyane ko bikwiye gukorwa n'abamaze kugira imyaka ishika mirongo ibiri n'itanu iyi ngingo yo kubuza abana kujya mu mazi bamwe mu babyeyi barayishima iyo ngingo bafashe kweri n'ukuri ubu turabona ko ari sawa ubu turabona ko abana batanguye gupunguka ku mweha kandi kanatsinda si byiza ko abana baguma bagendana n'inkokoro hakwiye gukora abantu bakuze baciye ubwenge naho biri uko hari n'abandi bavuga ko atashiyo ngingo iramara kubera ko abana babo babona ko batahengeshanya kujya mu kiyaga turagerageza guhinda abo bana ntibaze ku ruzi mugabo bavuye ku ishuri bagasika mwira bakarya utwo barya baca bagaruka aha n'aho bakubita ku ruzi barananiranye abo bana gusubiramo nk'ibyo baba bamwigishije ku ishuri ngo abisubiremo muhira aca atikaye ngaha agaca aja aha mu mazi urumva ibyo bamariye ku ishuri atabikurikiranya agaca asika agatikaye agaca aza koga mu ruzi noneho umva yomenya ubwenge gute ubundi avuga ko azoheba avuga yuko uwo mwaka atiga oya nta murobyi je nkeneye ko azoba umurobyi je nkeneye ko yoyiga akamenya hanyuma ejo akanyunguruza hari n'umunyeshuri w'umwaka w'indwi asanzwe aba ku nkenga z'ikiyaga tanganyika muri komine ya nyanzarake yadwishutse ko naho babujijwe kuja mu mazi hari igihe bishika bakabirengako jewe mbonye ku ishure nkenye mbuze amahera yo kurya ya video zica ndigira mu mazi jewe kubesha kubera nicaje mpa nangira aho nkaravyo bibiri nkagura ikaramu nkagura isabune kubera ndifitiye umuvyeyi umwe ndinjiye ngaho ku mazi kuroba twaronka ivyo mu bicumi bitanu iyo nakore nimugerageze muyikureho iyo ngingo yo kwirukana abantu baduga mu mazi y'abanyeshuri kubera aba- ashobora kwibura amahera y'ikaramu akidugira mu mazi jewe nsaba ko bo- bamwe bamwe baha- bahana bahagenda kw'ishure mbwa bakanangira rimwe rimwe abo bana baja mu kiyaga bakiri bato nibo baheze bakavamwo abarovyi naco gituma mu runani rw'abarovyi mu burundi batanga ibitigiri vya mirongo irindwi kw'ijana vy'abarovyi bataciye ku ntebe y'ishure mirongo itanu kw'ijana nabo nabo baciye ku ntebe y'ishure ntibarenze mu mwaka wa gatandatu yamara batatu kw'ijana nabo bacirije amashuri hagati mu gihe bari bashitse mu mashure yisumbuye gabriyeli butoye arongoye urunani rw'abarovyi mu burundi amenyesha ko bagiye kubandanya bahimiriza abana kuja kw'ishure mu kwegera abajeje intwaro kugira ngo bafashe guhimiriza abavyeyi mwamenya ko iyo ngingo ibuza abana batarakuza imyaka cumi n'umunani kuja mu kiyaga yafashwe kuva mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri komine nyanzaraki mu ntara y'amakamba fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uko iterambere ribandanya mu vyerekeye itumanako hisunzwe ubuhinga ngurukana bumenyi ni nako abanyagihugu bo kw'isi babandanya kugendana n'iryo hindagurika hamwe n'ubuhinga bushasha abakora ucuruzi muri iyi minsi kenshi na kenshi basigaye babukorera kuri internet abanyarwanda nabo baramaze kwakira ubwo buryo bushasha bwo gucururiza ku bibanza bitandukanye muri bo harimwo umunyarwandakazi Yvette Wimpaye yahisemwo kwikora kuri internet igihe yatanguza urubuga rwitwa we we we akaburungu mu rukari akaburungu com ni ukuvuga www murukari com rufasha abaguzi gusoma batavuye aho bari uwimpaye yabwiye mugenzi wacu edi rwema icyatumye atanguza ubwo bucuruzi
dutangiza ofisi ubu buryo bwo gucuruza kuri interinete ni uburyo busanzwe mu bihugu by'ahandi ariko mu rwanda bigaragara ko ari uburyo bushyashya Ah, natwe rero abanyarwanda nararebye mbona ko natwe tubikeneye kandi bidufitiye akamaro rero iki nta kindi nari ngamije usibye natwe kugeza ah, ikoranabuhanga uburyo umuntu ashobora guhahira kuri interinete umuntu bikamugeraho yibereye iwe bikagera no ku banyarwanda bose ese ubusanzwe ivete uwimpaye ni muntu ki hari ubuhanga bwihariye ufite mu bijyanye na interineti cyangwa se ikoranabuhanga ni umugore ukiri mutoya Mm.
ufite imyaka makumyabiri n'irindwi Ah, nkaba narize amashuri yanjye muri kaminuza nkuru y'u rwanda nize mu ishami ry'ubukungu ubu ndi kwiga muri masazi mu ishami ah, ry'ubucungamari Ah, mu by'ukuri ntabwo nize mu mashuri yanjye ntabwo nize ikoranabuhanga ariko mfiteho ubumenyi kuko nagiye nihugura Ah, nta bundi bumenyi bundi buhambaye ahubwo icyo nize ni ubukungu ariko no mu ikoranabuhanga nagiye nihuguramo ni nk'iki gishobora kuba cyarabaye imbarutso yo kugira ngo ufate icyemezo cyo gutangiza ubu bucuruzi bukorerwa kuri interineti Ah, imbarutso nta yindi Ah, urebye kuri iki gihe leta idufasha leta ifasha abanyarwanda muri rusange ubona ko igenda idushishikariza gukoresha ikoranabuhanga ubwo rero ah, nkitekereza bizinesi nabonye ko mu rwanda uko igihugu kigenda gitera imbere niko abantu barushaho kugenda baba bize ukabona ah, n'abantu baza mu gihugu ukabona bashobora kwibura baka- bakaba ba- bagira inzitizi zo kubona ibyo bakeneye ibyo rero mu kubitekerezaho nararebye mbona na leta idushyigikiye nk'abategarugori nanjye mfata iya mbere nzana ubwo bucuruzi mu rwanda mu bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika hano tuba ni ibintu byoroshye cyane kugura cyangwa se gucururiza ku rubuga rwa interineti ah, kuko mu bijyanye n'uburyo icyo waguze kikugeraho ah, biroroshye cyane buri muntu wese aba afite agasanduku k'iposita ah, imihanda iba yubatse mu buryo ah, umuntu wese wakoherereza ikintu cyakugeraho kitayobye ese mu rwanda ah, ibyo birahari ku buryo byakorohera buri munyarwanda wese aho ari ah, kugura ikintu kikaba cyamugeraho nta kibazo kibayeho Eh, mu rwanda ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu apfe kukurangira amenye- wa- abe yakurangira neza uze direct aho yakubwiye kubera uh, ikibazo cy'imiturire ariko hamwe na hamwe bigenda bikemuka iyo bagenda hari ibyapa bagenda bashyira ah, mu mihanda cyangwa se aho imihanda itangirira ku buryo bishobora kutuyobora Ah, ariko mu makaritsiye menshi uba usanga bitarimo cyangwa se n'u- n'uburyo bucucike bw'abaturage ugasanga biratugora ariko bitewe n'ukuntu tumaze kubimenyera aribwo buzima tubayemo tugerageza kumva aho umuntu neza atubwira uburyo usanga mm, ntabwo biba byoroshye ariko nanone ntabwo bikomeye cyane kugira ngo umuntu amenye umenye neza aho yakubwiye aho ushobora kubimushyirira aho ashaka ko bimugereza duhe nk'urugero nk'umuntu ushatse kugura ikintu cyawe bwa mbere ah, inzira anyuramo kugira ngo akigure kinamugereho Ah, urugero mm, ni ukuvuga ngo ujya ku rubuga www mu rukari doti com iyo uhageze icyo ukora bwa mbere ni ukwiyandikisha ukuzuza umwirondoro wawe usabwa biba byiza iyo utibagiwe nimero za telefone yawe ndetse na email nibyo bya mbere by'ibanze utagomba kwibagirwa Ah, ugafungura akawunti cyangwa se konte ukinjira ukinjizamo ah, izina ryawe wifuza ko twajya dukoresha ndetse n'u- n'ijambo ry'ibanga noneho ngaho rero iyo ubirangije uba ugeze mu isoko ryawe se cyangwa muri konte yawe ya murukari ugatangira ugahaha ibyo ushaka byose icyo ubonye ukirika adi tu kati ikintu kikajya muri iyo kati cyangwa se agatebo Ubu warangiza guhaha ukajya muri ka gatebo ukaba wakongera ingano y'ibyo ushaka hari inzira zoroshye zigenda zibikwereka iyo urangije gukora ibyo ngibyo ujya ku ruhande ukatubwira ati ntuye mu mujyi wa kigali aha n'aha ugenda ubonamo uburyo bworoshye ubona amasekiteri biratandukanye ubona nimba utuye mu ntara ukareba akarere sekiteri ibintu byose iyo urangije rero kubikora ibyo ngibyo byujuje ukanda ahanditse puresi oda twebwe rero icyo tuhita tuyibona oda yawe muri sisiteme yari ubwa mbere turaguhamagara tukagusobanurira tukakubaza uburyo wifuza kwishyuramo tukakubaza aho wifuza ko tubikugereza tukakubwira ko tugiye kugutegurira ah, kugira ngo ubyumve ah, ko ibyo uhashye koko biri bukugereho Ah, nyuma iyo tumaze kubitegura turongera tukakubwira ati ubu ngubu turaje ntabwo mu mujyi wa kigali nta hantu bijya birenza iminota makumyabiri ah, nyuma y'uko tuguhamagaye tukubwira ati ubu ngubu oda yawe iraje iri mu nzira ariko ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo amafaranga ya eh, wahahishije hiyongeraho amafaranga makeya yo kubikugezaho ayo mafaranga nayo nko mu mujyi wa kigali cyangwa se mu nkengero zaho ubwo ndavuga ku muhima biryogo ni igihumbi ahandi hose mu masekiteri y'umujyi wa kigali nyarutarama i remera kacyiru ni ibihumbi bibiri ni ukuvuga ngo uguze icyo kiro cy'ibirayi twebwe tukikugezaho icyangombwa ubwo ni ukuri bwishyuwe y'amafaranga y'ikiro cy'ibirayi ukongera nayo ngiye kubikugezaho ni ukuvuga ngo kante yose wakenera ibe nyinshi cyangwa nkeya tuyikugezaho nta kibazo dufite kandi n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino nabo bifuza kugira icyo babaza james mwiriwe neza ego turabumva murakomeye yego ikibazo cyanyu ego nda- ndamukije umutumire hama ubwa mbere nasa n'uwumutera intege ku gikorwa numva ari cyiza cyane akabazo nsa n'umuwo muwaza numvise yuko umenga ni ibintu by'abantu biri mu kigali nk'abatari impande y'u rwanda bobo urwo rubuga rwanyu ngo bafashe iki hama turumva yuko ari ibintu umenga bijyanye n'abantu baba baraciye ku ntebe y'ishuri ntimubonaga batumire bacu yuko babatamakazi cyangwa ba bandi baba nimba mu kinyarwanda bavuga mu cyaro bobo aho ibyo biba- bibafasha gute cyangwa ava yuko mutangura ibyo bintu muba mwaragize inyigisho kugira ngo ntibajuragirike cyangwa ngo ntibihende mu byo baba bagomba gukora muri ibyo bidandazwa wereka dufate na ngendakumana mwiriwe neza bo njyewe numvise umengana ubuhinga cyane bugoye cyane akoresha nusaba ko yoba yarabanje kubyiga ko kugira abone ko atari uvuga ati nahenze n'ibyo mbega ko iryo shyirahamwe ri- riri mu rwanda cyane mbe afurika afite kuko yiteza imbere biciye kuri iyo interineti kuri izo rezo sosiyo gute ni ibiki iyo bafitiye abanyafurika kugira ngo babone ko kugura bakoresheje interineti ifite avantaje cyane gusumbya gutanga amafaranga ndumva uburyo ni rapide kugira ngo bice biboneka ningoga ariko rero kungena bicaye mu kigira ko bidasaba umwanya munini ni ukuvuga avantaje irimo hakoresheje iyo interineti ikibazo twanjye twari utwo nusaba ko yoza kutunyishyura urakoze cyane ngendakumana ivete gerageza usubize ibyo bibazo bibiri ariko hari iki kibazo gikomeye cyane cya james avuga ngo ubu bucuruzi burasa nk'aho ufasha abantu bashobora kuba barageze mu mashuri ese nk'abantu bakuze bari mu byaro wenda batagize amahirwe yo kujya mu ishuri bashobora gukora ubu bucuruzi yego murakoze girwema Ah, birumvikana koko kujya kuri website cyangwa se gukoresha interineti bisaba kuba warageze mu ishuri ariko nabo twabatekerejeho kuko dushyiraho uburyo bw'ukuntu umuntu ashobora gutanga komande akoresheje watsapu hariho nimero cyangwa se akaduhamagara cyangwa se akohereza sms y'ibyo yifuza noneho twebwe tukabimugezaho urumva ko n'umuntu niyo yaba atabizi ariko afite telefone ashobora guhaha mu buryo bu- bumworoheye hari n'abibazaga niba ah, isoko ryanyu ari u rwanda gusa cyangwa se n'abandi baba hanze y'u rwanda bashobora kugira ibyo bahaha kuri urwo rubuga rwanyu hanyuma mukabagezaho ibyo bicuruzwa bifuje Ah, isoko ryacu ah, rigerwaho na buri wese ariko kuri ubu turacyafite inzitizi Ah, ntabwo turareba uburyo bwakorohera abantu batuye hanze bw'ukuntu turashobora kubagezaho ibicuruzwa mu buryo buhendutse kuko kuri ubu ngubu abagerageza guhaha baba bashaka ibintu byoroshye ubwo wenda navuga ibiro bikeya twebwe rero icyo dukorana n'iposita y'u rwanda ikaba yabasha kubibagezaho ariko ubwo buryo nabwo tukabona ko ari uburyo butinda kandi buhenze Ah, mu gihe rero tutaragura isoko iki nabyo tuba turimo kubyigaho tureba mu gihe tuzaba dufite abakiriya benshi bo hanze tuzabigenza gute ibyo nabyo tuba tubitekerezaho kugira ngo nabo babashe kubona ibyo bifuza bikorerwa mu rwanda cyangwa se bari kubona kuri website ese ibi bicuruzwa muba mubifite mu masitoke yanyu cyangwa se ah, mufite abandi mukorana nabo ku buryo iyo umukiriya akeneye ikintu runaka ah, mwitabaza abo bandi bashobora kuba bagifite kugira ngo mukibone mucyoherereze umucu- umuguzi wanyu Ah, ibyo ducuruza hari ibyo tuba dufite muri stock byinshi ibindi nabyo tubifata ku nganda dukorana nazo Ah, ibindi tukabifata ku babihagarariye mu rwanda ubwo ndavuga wenda abadistributeri abagosise babi- bahagarariye ibyo bicuruzwa tukajya kuba twabitorayo ubundi hari ni byinshi ibita- ah, bitabasha kuboneka kuri abo ngabo bari hafi tuba tubifite muri stock ibyinshi
urakoze edi rwema mu mu kiganiro mwagiranye no mutumire Eh, tukaba rero mu kanya imbere y'uko dusozera amakuru yacu yo kuri iyi saha tukaba twashaka kwibutsa amakuru twabashikirije twabwiye ko haheze imyaka ibiri ababikira batatu b'abataliyanokazi biciwe muri paruwase gido maria comforti mu kamenge muri aruko bw'isara ca bujumbura yamara gushika ubu urubanza rw'abikekwa ko babagandaguye rukaba rutarashobora gushirwa mu ntahe icese twabwiye kandi ko mu ntumbero yo guhimiriza urwaruka ruba ku nkengera y'ikiyaga tanganyika kuja mu ishure ishyirahamwe ry'abarovyi mu burundi ryafashe ingingo ibuza abadashikana imyaka cumi n'umunani kuroba izo ni inkuru twashikijwe na bagenzi bacu bari mu burundi tukaba kandi rero twabamenyesheje yuko umuntu umwe yakomeretse utuzu tubiri natwo tugaturigwa eka tugasha aho ni mu kirundo inshuti mwese mukunda iradiyo nk'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye uyu munsi muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu ngiga bw'ibyuma hamwe na mugenzi wacu inosa yadufashe kwegeranya ikiganiro mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese